murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda abatwumva mwese mbanje kubasuhuza hano i washington muri kumwe nanjye etiyene karekezi ninjye uyo biganiro by'uyu mwanya mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika leta y'u Burundi yarayimenyesheje abarongoye ico kigo yuko imigenderanire no gukorana n'ico kigo bibaye birabangira mushikiranganje ajejwe imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu akaba yabamenyesheje mu nama yabagirishije
uyu ni umushingantahe philippe nzobonariba ni umuvugizi wa leta y'u Burundi ku cyemezo leta yafashe ku bijyanye n'ibiro bya onu bishizeho abateka na muntu mu burundi iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo ijwi ry'abantu batatu muri komine bugarama mu ntara ya rumonge ndetse n'ubushinjacyaha bwasabiye abantu umunani gufungwa burundu mu rukiko mu ntara y'igitega kubera iyicwa rya generale nshimirimana adolphe zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mbaye mbararitse abantu batatu baraye bishwe abandi babiri barakomereka muri komine bugarama mu ntara ya rumonge iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi polisi ya rumonge itangaza ko abakoze icyo gitero cyahitanye abantu kugeza ubu bataramenyekana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri rumonge fidelite yishatse niwe utugezaho ibisobanuro kuri iyi nkuru
abantu bishwe basanzwe bazinanye babiri muri bo nabo umuryango umwe bagizwe na romiwara bizindavyi yaharongoye ishure nshingiro ryo mu ruteme uwundi nawe ni se wabo yitwa sindatunga edward umutama w'imyaka irenga mirongo itandatu gatatu nawe yitwa vyarimana gregoire akaba nawe nyene yari umwigisha kw'ishure nshingiro ry'iruteme amakuru twahawe n'abacitse ku icumu avuga ko abo bantu bishwe igihe c'isaha zibiri z'ijoro n'abantu bitwaje ibigwanisho babasanze mu nywero rwo ku mutumba ruteme ku gacimbiri saga ntunzwe n'imana maurice ni yacitse ku icumu asanzwe adandariza n'ubwo bunywero isaha zibiri z'ijoro nariko ndadandaza rero je nca ndava hagati mw'ikontware nza kwaka amahera nza numva akadururu kavugiye inyuma y'inzu nca ndasohoka nshitse imbere y'inzu ndabona abantu babiri harimo uwo yapfuye nyene uwo batanguye kwica yabona ko bamwishe nyene avuga ati ntabara nza numva amasoro nca ndajana hirya umwe yariko ararasira aca arambona aca nkubita amasoro ankurikiza amasoro rwose ndatemba n'ubundi hirya mugabo mba nta na rumwe rwangemye uyu yatanguye kwicwa nk'uko amakuru twakuye muri ubwo bunywero abivuga ni umuyobozi w'ishure nshingiro riri kuri uyo mutumba akaba yarasiwe hanze mu gihe yari asohotse agiye kwihagarika abo bandi bapfuye babiri n'abakomeretse babiri nyene bahitanywe n'amasasu yacucagiwe mu nzu barimwo ayo makuru nyene yemeza ko ayo masasu abo bitwaje ibigwanisho bayacucagiye inyuma y'igerenade yatewe n'umupolisi yari muri ubwo bunywero hariho umupolisi yari afise gerenade ngaha yumvise rero yuko bariko bararasa ngaha arabana wenyene bari kumwe n'abandi bahungiye mu kazu urumva gira ati turaguye ngaha araba nyene yotsinzira kumbe ngira arengana acatera nya grenade aho bari mawe acariru baciye baza ahubwo cyabara barasa barabarasa barasa bari inyuma imivyimbi ibiri yacipfuku umwe yakomerekeye ubundi akomerekera hajya mu kazu hajya amwe mu makuru dukura aho ku mutumba ruteme yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho barabasuma ibyo akabiga bisunze yuko igihe bashika baje baka amafaranga bashitse bahamagara ngo zana amahera zana amahera barahamagaye witwa mariyonsi bati zana amahera sibadanaje ubyumvise yuko bavuga ngo zana amahera zana amahera ubu nyene bahamagara umuntu adandaza ngaha urumva ko barabasuma aho uwo yaca atera grenade bariko bavuga ati ahubwo ugurura tubarase bose kugira bashike indani bace babasoka mugabo urumva ntabo bagiye basofye nta numwe urumva ikintu cabujije yuko ibintu bitabandanya biyangara nuko hari hasanzwe abapolisi bagaca batera izo grenade bakivuna abanyagihugu basanzwe baba ku mutumba ruteme baremeza yuko ku mutumba iwabo atana rimwe hari bwaseseke amaraso bavuga yuko abahesha ayo maraso baja bava ahandi umutumba ruteme uri ku rwego makomine akunda guhungabanamwo umutekano ayo nayo ni komine ya mugamba mu ntara ya bururi hamwe n'amakomine ya burambi na buyengero ari mu ntara ya rumonge aho rero amakuru dukura mu gipolisi mu ntara ya rumonge avuga ko ubw'amatohoza amaze kugira abagize igitero kuri ubwo bunywero baja bava muri zone ya kibezi muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi ico gitero igitero ku bw'igipolisi cyakozwe n'abantu bane bafite inkoho zibiri opc1 donatien manirakiza arangwa igipolisi mu ntara rumonge avuga ko ico gitero coba caje kigana uwo muyobozi w'ishure shingiro kubera ko yari amaze kugabishwa ko atavuye mu gambwe uri ku butegetsi azokwicwa uyu yarongoye igipolisi mu ntara ya rumonge yabwiye kandi ijwi rya amerika ko rumigwarira bigindavyi yigeze gukubagurwa n'abatemera gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkuru nziza mu mwaka uheze abo nabo bakaba bamuhora ko ari umugambwe uri ku butegetsi bakamusaba yuko ava muri uwo mugambwe rumwe bigindavyi yari asanzwe ari mu nama mpuzwajambo ya komine bugarama mu gipolisi mu ntara rumonge babona yuko kugira ngo impora igaruke ari uko abanyagihugu bafatana mu nda mu kudomu urutoki kuri wowe wese ashaka guhungabanya umutekano iruteye muri komine bugarama mu ntara ya rumonge fidélité y'ishatse ijwi rya amerika nibutsa mwe mutangiye gukurikira ibiganiro byacu ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi hano i washington leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guca ubufatanye n'ibiro bya onu bishinzwe abateka na muntu mu burundi nyuma ya raporo y'impuguke za onu ko icyo gihugu cyaba gihohotera uburenganzira bwa muntu ku buryo burenze kamere umuvugizi wa leta y'u Burundi umushinga nawe Philippe Nzobonariba yasobanuye iyo ngingo ku itangazamakuru mu Burundi
kubera uruhara rukomeye ikigo ca ONU kijejwe ibijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi cagize mu gufatikanya kwandika irementanya riri muri ca cegeranyo akagwi kabiyita bahinga mu vy'agatakazi na muntu gaheruka gusohora kakambika ibara n'iceyi leta y'u Burundi be n'inzego z'umutekano leta y'u Burundi yarayimenyesheje abarongoye ico kigo yuko imigenderanire no gukorana n'ico kigo bibaye birabangira Mushikiranganje ajejwe imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu akaba yabamenyesheje mu nama yabagirishije ku munsi wa mbere kwigenekerezo rya 10 gitugutu umwaka wa 2016 mu kurindira leta y'u Burundi yasabye abarongoye ico kigo gushiraho umugwi uzobanza kumvikana na leta amasezerano yerekeye ico kigo ico ico kigo kijejwe umwanya kizomara hamwe n'igitiri cy'abakozi kizoba gikoresha hejuru y'iyo ngingo leta y'u Burundi yarafashe yindi ngingo yuko abo biyita abahinga batakirekuriwe guhonyoza ikirenge cabo ku butaka bw'u Burundi kubera amakosa n'ikibi gihambaye baraye bakoreye u Burundi n'abarundi mu cegeranyo cabo c'ibinyoma baraye basohoye nabo bakaba araba umukenyezi yitwa Sahiri Fadel Maya aturuka mu gihugu ca Algeria uwitwa Christophe Hens ava muri Afrika y'Epfo hamwe n'uwitwa Pablo Dogrieff ava mu gihugu ca Colombia
uyu ni philippe nzobonariba umuvugizi wa leta Burundi asobanura icyemezo leta yarayifashe ku bijyanye n'ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bwa muntu mu burundi icyemezo cyatangarijwe itangazamakuru uyu munsi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kuba akomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro n'etiyene karekezi mu rukiko rukuru rw'igihugu cy'u Burundi rwakoreye mu ntara y'igitega ubushinjacyaha bwa leta bwasabye urukiko rwakatira igihano cyo gufungwa burundu abantu umunani bakekwaho ko barishe general adolphe nshimirimana ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igitega fidel d'antoine nsabimana
bose uko ari umunani abasirikare batanu n'abapolisi batatu bagirizwa n'umushikirizamanza gutegura no kugandagura liyetena jenerali adolphe nshimirimana bongeye kurenguka ku munsi wa kabiri wo kuburana mu idonido bane muri abo bitavye sentare nkuru ya komine muha mu gisagara ca bujumbura bazanye n'ivyabona bibakura kwica abandi batatu ntibashoboye kuronka ivyabona bavuze ko babuze amafaranga y'urugendo n'induhuro yo ku nzira amasura yashoboye gushika yagiye ashinga inaha imbere ya sentare avuga yemeza ko abasurira bari mu bibanza binyuranye n'aho adolphe nshimirimana yagandaguriwe umusirikare bigira umugisha kado yazanye icabona cemeza ko ku munsi w'imana itariki ya kabiri ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umunsi letena general adolphe nshimirimana yicwa yari yasenze imisa ya mbere muri paruwasi ya rusengo komine n'intara ya ruyigi nyabenda ya ernest wundi musirikare yasamvye avuga ko umunsi letena general yicwa yari kwizamu ku rugo rwa koroneli niyo ngabo viato umunganirizi w'umushikiranganje wo kwivuna abansi nyabenda ya ernest yasavye sentare gutelefona koroneli niyo ngabo viato amukure kwica kuko azi neza ko yari acunze ku rugo iwe mu kinanira aho ni mu gisagara ca bujumbura uwaje gutera impari nyinshi kuko yafashwe n'umushikirizambanza nk'umutwe w'iyicwa rya liyetena general nshimirimana ni umupolisi nimbona renova uwo nawe yahavuye azana inkaratasi zerekana ko uyo munsi yari mu karuhuko mu ntara ya rutana hasanzwe avuka nimbona renova yazanye n'amasura yemeza imbere ya sentare ko uwo munsi wamunga aho liyetena general adolphe nshimirimana agandagurwa we yari mu rutana umupolisi niyo nkuru filibert yatangarije sentare ko uwo munsi uwo yagirizwa apfa yari yazindutse gutegera indirimbo uko ari muri korale yari kuririmba mu misa ya mbere muri paruwasi yo mu ngagara mu gisagara ca bujumbura yazanye amasura umunani y'abo baririmbana muri korale bemeza imbere ya sentare ko bari kumwe uwo munsi general agandagurwa umupolisi miburo matiyasi yaje imbere ya sentare yitwaje amasura ane yemeza ko yari muri komine ya cendajuru uwo mupolisi yerekanye n'impapuro zemeza ko yari asanzwe ari mu karuhuko kazwi n'amategeko sentare yasavye ko ivyabo n'umunani vyavuzwe n'umushikirizamanza ku munsi wa mbere w'urubanza rw'idonido umushikirizamanza yishuye ko badashobora kuza kubera imvo z'umutekano yazanye ivyegeranyo vy'ivyo vyabona vyiwe biri ku imikono ivyo vyahavuye vyiyamirizwa n'abagirizwa bifadikanije n'ababunganira basaba sentare kutavyisunga umushikirizamanza yaciye yumvisha sentare amajwi yavuze ko yafashwe abo yagiriza bariko bagira inama mu kabare kwa mukono kw'ibarabara rya mirongo ibiri na gatanu mu buyenzi itariki cumi na zitandatu z'ukwa munani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho yavuze ko bari mu rubanza rwo kwigina kubona baragandaguye liyetena general adolphe nshimirimana abunganira abagirizwa bavuze ko ayo majwi ari nk'agakino kakinywe kuko atanakimwe cemeza ko ayo majwi ari ay'abagirizwa baca basaba sentare kutayaha agaciro umushikirizamanza yasabwe na sentare gusozera imburano aca asabira abo yagiriza umunyororo wo guherayo abagirizwa bashigikiwe n'ababuranira basavye kwezwa bavuga ko uwabashengeje atashoboye kwerekana ivyemezo sentare yacisha urubanza mu mwiherero umwe mu bashingwamanza batatu bafasha abagirizwa yatubwiye ico avuga kuri urwo rubanza twashoboye kwerekana yuko abo dufasha ntibari gushobora kuba mu bibanza bibiri ntibari shobora kuba aho bari bari nk'uko vyasuwe n'amasura yabo hama ngo bashobore kuba ba- bariko bakora ico caha kubw'izo mvo zose rero nizo za- twatumye dusaba yuko barekugwa atagisabwe kuko atavyagirije bishemeye umushikirizamanza yashoboye kwerekana turindiriye rero maja mu make ingingo y'umucamanza biteganijwe ko urubanza ruzosomwa mu kiringo kitarenga iminsi mirongo itatu kuva rugiye mu mwiherero igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
turacyari mu burundi imibare itangwa n'ishami rya onu ryita ku bana unicef yerekana ko abana b'abakobwa bashinga ingo batwijeje ku myaka cumi n'umunani bagera kuri makumyabiri ku ijana ibyo ni ibyatangajwe kuri iyi tariki isi yahariye kwibuka umwana w'umukobwa n'iryo shami rya onu unicef ni inkuru yakurikirana mugenzi wacu evariste nzikobanyanka ari i bujumbura
amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi bishinze kurwanya ikizaruhu nyanganda sida na malariya rifadikanije n'ishyirahamwe gitagwaruka ku isi unicef mu duce tumwe tumwe twa bujumbura yemeza ko ibitigiri vy'abashingirwa hataragera bitera vyiyongera umufasoni bumwe bertile ajejwe iby'inyifato n'imibereho muri iryo shyirahamwe afatira ku biharuro byo mu mwaka uheze na mwaka uyu ku matohoza twagize mu mazone kamenge kinama cibitoke nuko twasanze aho kumanuka byaradu ituze aho twari twagize amatohoza mu mwaka uheze navuze yuko abana b'abakobwa bashingizwa bataragera batarakwiza imyaka cumi n'itanu ko ari ku gitigiri kimwe n'ibiti icenda ku ijana hanyuma abashingizwa batarakwiza cumi n'umunani ibitigiri ingana na cumi n'icenda n'ibice icenda ku ijana hama ubu naho tukaba tugeze twaravye kuri abo nyene twari twagiriyeko dusanga vyaraduze ubu abana b'abakobwa bashingizwa batarakwiza imyaka cumi n'itanu bigeze ku ibitigiri bibiri n'ibice umunani ku ijana abashingizwa batarakwiza imyaka cumi n'umunani naho ni ibice mirongo ibiri n'ibice icenda ku ijana ubukene mu miryango ni kimwe mu bituma kuja kubaka hataragera ku bigeme bivugwa na Esperance Ntirampeba arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje kurwanya sida na malaria anariserukira imbere y'amategeko amatohoza twagiye turagira twasanze ivyo bitigiri ahanini biduga kubera rimwe rimwe usanga ubukene buri mu miryango bwiyongera uko ubukene bugenda buriyongera mu miryango e, ugasanga imiryango imwe imwe iyo ubonye nko umwana w'umukobwa wabo ariko arakurikiranwa ngira n'umuntu w'umutunzi e, ni ukuvuga umutunzi umuntu afite udufaranga usanga uwo mwana bamubwira ati raba ingene urya muntu woshika mu rugo iwiwe kugira ngo azaradufasha urumva ahanini rero ivyo bitigiri biriyongera kubera ubukene buri mu miryango uwarongoye iryo shirahamwe asaba leta y'u Burundi gufata ingingo zikwiye kugira ku karanda karanduranwe n'imizi umufasoni Esperance Ntirampeba afise n'ico asaba abavyeyi leta y'u Burundi nuko yofata ingingo zibereye kandi zikwiye zo gushobora gutuza iryo shingizwa ku nguvu ry'abana b'abigeme bataragera bagashiraho ibihano vy'ukuri nko ku muntu yashoboye kuja e, kubakana n'umwana atarakwiza imyaka yemejwe n'amategeko y'u Burundi hanyuma ku bavyeyi nabo twabasaba ko twese nkuko twamye turasemerera ko twofadikanya ugo rugamba kugira ngo twese dushobore gutuza no kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abana b'abigeme ryo kubashingiza ku nguvu kandi batarakwiza imyaka yemejwe n'amategeko abakenyezi b'abarundikazi biyemeje kurwanya sida na malaria basanga ibitigiri by'abakenyezi bari mu nzego bikiri bito cyane Bertire bumwe ajejwe iby'inyifato muri iryo shirahamwe asaba ko byuva ku by'ijana mirongo itatu bikaja ku by'ijana mirongo itanu aho kuri ico novuga twarashimye ariko tubandanya dusaba ko biduga kuko bica bigaruka hahandi namwe ndavuga ku kutangana kw'ibitsina twifuza yuko yoba mirongo itanu mirongo itanu hama twese tukavugira hamwe kandi atawinuba iwundi uno munsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme ku isi ushitse mu gihe uburundi buharurwa mu bihugu ijana mirongo icenda na bitatu vyiyemeje kurandurana n'imizi ivyo kuja kubaka ku bigeme badakwije imyaka iri hejuru ya cumi n'umunani abagize ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi biyemeje kurwanya ikiza ruhonyanganda sida na malaria basaba leta y'u Burundi gushira mu ngiro ivyo yiyemeje ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika mbibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington Leta y'u Rwanda iherutse kwemerera amaburuse yo gukomeza amasomo muri za kaminuza zo mu Rwanda abanyeshuri hafi magana atatu b'abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Mahama ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize ijwi rya Amerika ryatumiye Aristarke Ngoga uyoboye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mahama kuri mikoro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo bwana Ngoga Aristarke aratangira asobanura ibyo u Rwanda rwashingiyeho ruhitamo abo banyeshuri
murakoze cyane abo banyeshuri bafashwe kugira ngo babashe kujya kwiga habanje ku habanje kureberwa kuri ku nyandiko cyangwa se ku madokima dukurikije diporome bafite diporome d'eta n'ibindi byose bitandukanye twifashishije inyandiko zisanzwe zikoreshwa mu burundi hanyuma baza kwigishwa n'icyongereza nanone kugira ngo babashe kugira bafashe igihe kirenga amezi atatu kugira ngo babashe kugira icyongereza nibajya kwiga mu sisiteme y'u rwanda aho twiga abanyeshuri mu mayuniverisite biga mu cyongereza babashe gukurikira neza ubwo rero hagendewe ku nyandiko ababashije gutanga izo nyandiko ariko nanone hagendewe no ku bushobozi bwari buhari ni uko abantu twagiye tubahitamo uretse abazobandaniriza mu mashuri kaminuza mu rwanda hoba hari abaronse uburyo bwo kuja nko mu mahanga kwiga
harimo abantu babiri babashije kuronka uburyo bwo kuzajya kwiga muri mu bufaransa ku buvugizi bwakozwe na n'umuryango meza shalom hakaba hari babiri rero bazajya kwiga mu gihugu cy'ubufaransa muravuze ko baronsekejwe izo nyigisho z'icongereza mwihweje mubona bari ku rugero rumwe n'abo bazokwigana bageze mu mashuri kaminuza mu rwanda ubusanzwe ukurikije igihe bize navuga ngo kwiga amasaha byibura umunani ku munsi amasaha baba bashaka kwiga mu gihe cy'amezi atatu ubundi ni keredi nziza zishobora gutuma ugera ku rwego rwiza rwagufasha gukurikira neza kandi turebye kapasite yabo turebye ibizamini bakoraga ibibazo bakoraga bigaragara ko bari ku rugero ruringaniye rushobora gutuma babasha gukurikira neza amasomo yabo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga mwama mukurikirana iminsi yose cy'isaha aho turi kumwe n'umutumire wacu ngoga arisitake aserukira leta y'u rwanda ku bijyanye n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi y'amahama icyo ni igikorwa muzobandanya murondera abanyeshuri bazoba bashikanye ibikenewe kugira ngo baje mu mashuri kaminuza mu rwanda uko bitandukanye harimo ko ubundi impunzi aho ariho hose ibasha hari uburenganzira ifite mu burenganzira bafite bw'umutekano bagomba kuba bafite umutekano uhagije aho bari ikindi ni uko bagomba kubasha kwivuza uzarwara agomba kwivuza hari uburyo bushyirwaho butuma ibi byose iby'ibanze bikenerwa yaba bagomba kwivuza cyangwa se kubura n'ibindi bikoresho bitandukanye ibi byose birateganyijwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga ubu naho duhe umwanya abadukurikirana bafise ibibazo cyangwa ibyiyumviro byo guterera kuri telefone turi kumwe na james james wiriwe ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro ushikiriza ego icyiyumviro mbeho mande bakamenya kandi mutaho gushikiriza icyiyumviro cyacu nta make nabonye mwandika kuri ibyo bintu by'aba mu rwanda babaye gufasha abanyeshuri ngo barangiza kaminuza ni ibintu atanu mu masomo gushima batareka gushima kuko turabona yuko impunzi aho ziri mu bihugu bitandukanye turabona yuko u rwanda ifashe neza impunzi n'abanyeshuri babandanya biga hama ikibazo nagomba kumubaza ni ikibazo kivuga ati none mw'isungiki ko numva mwafashe abanyeshuri amajana abiri na mirongo itandatu kandi tubona yuko ngaha mu gihugu cyanyu cy'u rwanda hari abanyeshuri benshi icyo bari ikibazo baba barakoze urakoze ku byerekeye n'uburyo eee bandanya unyarutse ego hano biraboneka yuko umuntu cyangwa cyane murafite n'umutegekanya wabandanya kugira ngo bige bakwije ibyangombwa kuko winjiye muri kaminuza hari byinshi bisabwa mudobandanya mubafasha hano ndabashimiye cyane mu rwanda mugira ngo mutima umeze uko ama leta y'uburundi ibone yuko u rwanda atari umwasi w'uburundi aho bwakira iterambere abana b'uburundi cyane cyane murakoze eee asitake mwo kwishyura murakoze ku kijyanye no kuvuga ngo ese kuba barafashe magana abiri na mirongo itandatu wenda nagira ngo nakosore gatoya mu nkambi ya mahama hateganyijwe kuzava abanyeshuri bagera kuri magana abiri na mirongo irindwi na babiri nibo bateganyije kuhava kuko hari abamaze kugenda hari abategereje kujya kwiga mu yandi mashuri ataratangira kwiga kuba rero harafashwe abo banyeshuri bonyine si ukuvuga yuko aribo bakeneye kwiga gusa ahubwo ni ukubera ko hari kugira ngo ibyakozwe byose mu banyeshuri aba turimo tuvuga ubu ngubu byatewe n'ubushobozi bwari bubashe kuboneka bwo kwishyurira abanyeshuri ariko abo ni ab'imahama ariko hari n'abandi bava i kigali bari muri kigali ndetse no mu yindi mijyi y'u rwanda nabo bari kumwe n'abo banyeshuri ibi byose rero bikaba byarakozwe ku bufatanye n'umuryango mwiza shalom umubare wafashwe n'ubushobozi buhari bwo gufasha abanyeshuri muri uyu mwaka murakoze kuri telefone kandi turi kumwe na fiston fiston uratwumva yego ndabumva mwiriwe mwiriwe nawe ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro ushikiriza ndafise icyiyumviro nkongera nkagira n'ikibazo ariko imbere yose nagomba kwanza mbanze ndamutse abatumiza yego igikorwa leta y'u rwanda na seri hamwe na mezo sharume bakoze kugira impunzi zishobore kuyiga ni cyiza kandi tukaba dusaba yuko bubatse tegekaniriza uburyo muri iyo myaka yose bazokwiga kubera nabo n'abarundi kandi n'abantu nk'abandi ikibazo rero nari mfise ni iki none ko bashoboye kubemerera abakiga abo banyeshuri batoye ikibazo esike abanyeshuri nabo bashoboye guheza amashuri mugabo ntibatore ikibazo bazo bamenya gute nibo bakazi kugira cyangwa bakabaha foromasiyo kanaka kugira bazoshobore kwifasha mu buzima buzokurikira murakoze murakoze reka abishyure arisitake
ku bijyanye n'abanyeshuri ngira ngo hari porogaramu zitandukanye zizakorwa kandi n'ubu zaranatangiye zo kwigisha zo gukora zo kwigisha eh, imyuga ku batarabashije gukomeza ariko hari n'izindi porogaramu zitandukanye Eh, mu gihe giheze hashize ngira ngo nk'icyumweru kimwe cyangwa se hafi ibyumweru bibiri hata i- i- umuryango hafer umuryango oh, hafer utangiye na leta y'u rwanda basinyanye amasezerano ku bijyanye icyo nakwita nko gutangiza eh, umugambi wo gufasha impunzi kwibeshaho mu mi- icyo- icyo bita livelihood strategy eh, uzageza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aho eh, hateganyijwe yuko eh, impunzi zizafashwa kwiga imishinga ndetse zigahabwa ubushobozi eh, kugira ngo zibashe gukora imishinga ibyara inyungu aho hose rero abatabasha kujya muri kaminuza nabo bazabasha kugerwaho n'izo serivisi murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu- ko mukurikirana ikiganiro murisanga aho ruha akaryo eh, ku gushikiriza ibyiyumviro no kubaza ibibazo abatumire tuba twatumiye ku bandi bariko badukurikirana bashoboye gushikiriza ibyiyumviro byabo harimwo mbaya sakozi avuga ko leta y'u rwanda eh, yoronka imiherezagira ivuye ku mana ko bakoze igikorwa eh, gikomeye cyane uyundi uh, nawe yise asp mambre avuga ko leta yakoze neza leta y'u rwanda ubundi nawe nkuzimana eh, marius avuga ko bakoze neza cyane kuko bafashe mu kubaha buruse uh, na burya bafise umutima w'ikigongwe radio ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga uwundi mu badukurikirana ari ku telefone ni ezekiel ezekiel wiriwe neza biriwe neza ufise ikibazo canke icyumviro ushikiriza dufite iyumviro ushikiriza eh ego ikintu cya mbere vema ntambwe yo gushimira leta y'u rwanda yo yarayita iyo yarayihaye iyo buruse abanyeshuri b'u burundi ariko nta kigoro keza kandi ngo n'urukundo yere- iriko itangura kwerekana nyene na cane cane mu guhoza abana b'abarundi bahunze bahungiza ingorane ziri mu gihugu ama ca kabiri nyene n'ukuri twotangura ahubwo kuyishimira rwose ahubwo tukaba tuyisaba ko yogera ko yoraba ahubwo nyabona ikaba n'ibindi byishimima kuko mwanaka mbaza ikibazo ngo none iyo buruse baba babahaye burya bataba boroherwa kuzi na cyane cyane mu bintu by'indimi cyane ko numva yoni usanga bafite ibintu nyine by'indimi usanga nyine ba- badahurije ko abandi bakaba batabizi neza nagomba kubabaza ko atangorane bazaba kubahuza nazo eh Murakoze.
murakoze Eh, ngoga murashobora kwishura bo icyo kibazo abajije ntabwo mbashe kucyumva neza ni uguhuza abanyeshuri n'abanyarwanda ntabwo mbashe Eh, yavuze ko batazoba bagira ibibazo kubera nk'ibintu by'ururimi ko atazoba kumbure bari ku rugero rumwe n'abandi Bo, numvise nta- ha- niyo mpamvu habayeho kubanza gukora ku- kubahugura mu cyongereza mu gihe kirenga amezi atatu amezi atatu biga icyongereza cyonyine kandi ikindi ni uko no muri no muri sisiteme y'u rwanda tunarebye no kugira ngo tuve muri sisiteme y'igifaransa tukajya muri sisiteme y'icyongereza iyo umuntu ubundi mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo sankoroza kondeze forujero iyo wiga mu rurimi rw'icyongereza n'icyongereza ubasha ku- iyo ugikoresha cyane ubasha gukurikira neza ndetse ukabasha n'uko kigenda ki- gitera imbere So, i- i- ubumenyi bahawe bahawe ubumenyi bw'ibanze eh, ariko uko bakomeza kwiga n'abanyarwanda batangira sisiteme byagiye bamwe na bamwe bibagora ariko uko bagendaga biga eh, uko umuntu agenda yiga uko ugenda umuntu agenda akora practice yiga mu cyongereza ururimi rugenda ni ibintu twese tuzi eh, ko bigenda te- bi- bitera imbere twumva rero ko nta kibazo bizatera eh, no kuba ba- bataba bari ku rugero abandi nta kibazo bizatera biza hari abo bishobora kugora bitewe no- nuko- n'uko basanzwe bazi ururimi abantu bose ntabwo bafite kapasiti imwe yo kumenya ururimi ariko tuzi neza yuko dukurikije ibiganiro twakoranye nabo dukurikije tesite bakoreshejwe n'abarimu kandi b'abahanga babigishije dutekereza ko bazabasha kuyadasa neza murakoze radio ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse abacugura amaradiyo yanyu ko muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga tubandanye rero turavuga kuri aya maburse yahawe abarundi eh, baba mu ikambi y'impunzi ya mahama M- twari ko turavuga eh, ku vyerekeye ivyo bibazo bijanye n'ururimi hariho n'ibindi bibazo bishobora kuboneka nk'ibijanye n'ibikoresho ku bijanye n'ibikoresho bazoba bakeneye hoho eh, n'ikihe gitegekanywa ngoga arstark igiteganywa mu bijyanye n'ibikoresho ubundi iyo bagiye kuva ku ishuri hari ibikoresho batwara ko icya mbere amashuri barimo ni amashuri afite interna afite aho bashobora uburyamo bashobora kubona matera bashobora kubona n'ibindi So, ibikoresho by'ibanze by'isuku n'ibindi bikenewe bagiye babihabwa bava mu nkambi bagiye ku ishuri
ubu yarebwa na Aristarike Ngoga uyoboye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mahama kuri mikoro mugenzi wacu Fideli niyo ngabo ku kibazo cy'uko abarundi hafi magana atatu bahawe burusa zo kujya kwiga na guverinoma y'u Rwanda kuba twumvaga rero naha dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri aya masaha ku buhanga bw'umwari kumwe na Inosa Kimenyi wadufashije gutegwa no gushyira hamwe porogaramu yose naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza kuri uyu mugoroba mukomeza mwumva radiyo ijwi ry'Amerika